一定。muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindo ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ni ukuvuga ngo umuntu niba ari ahantu runaka ariko umuntu akaba ahuye n'ikibazo umuntu ashobora kumukemurira ikibazo atari uko bari kumwe cyangwa babonanye uyu ni umuturage w'umujyi wa kigali mu rwanda avuga akamaro k'ikoranabuhanga mu iterambere ikoranabuhanga ryahindura gute afurika ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru arimo kandi n'ikibazo gikomeye cya esanse mu burundi n'iyicwa ry'umuyoboke w'ishyaka fdu inkingi habarugira jean damascene ntimujye kure mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na rosine munezero
urakoze tomasi mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho gutahukana ikiziga cy'umunyapolitike Etienne Tshisekedi atavuga rumwe n'ubutegetsi yitabye imana ari buruseli mu bubirigi byasubiye kwigizwa inyuma ibyo byatangajwe n'umugambwe wiwe udps kuri uyu wa gatatu byari bitekanijwe ko ikiziga cyiwe gitahukanwa ku itariki ya cumi na zibiri z'uku kwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru w'umugambwe udps jean marc kabunde akabunda yatangaje ko itariki nshasha izomenyeshwa mu nyuma mwamenya kandi ko ku munsi wa kabiri igipolisi cyakikuje ingoro y'umugambwe udps abanywanyi b'uwo mugambwe bagirijwe ko bateye ibibanza byayo ku mugwa mukuru wa kongo ikinshasa tubibutse ko urupfu rwa etienne Tshisekedi rwabaye mu gihe ariko haraba ibiganiro byo gushyira mu ngiro amasezerano agenewe gusangira ubutegetsi hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo yatewe kwikumu itariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amashyirahamwe y'abagiraneza akorera mu gihugu cya somaliya amenyesha ko atewe amakenga n'ivyegeranyo bivuga ko abasirikare ba somaliya bagiye kwivuna abansi mu gihe igihugu kicugarijwe n'ikibazo cy'inzara ibyo byatangajwe n'ayo mashyirahamwe mu nama mpuzamakungu yabereye mu bwongereza kuri uyu wa kane ku bijyanye n'igihugu cya somaliya ayo mashyirahamwe avuga ko ibikorwa bya gisirikare bitekanijwe gutangura mu minsi iri imbere bizotuma haba ingorane zikomeye mu bikorwa byo gushikiriza imfashanyo abanyagihugu bikanabangamira urujya n'uruza mu gihugu hagati ayo mashyirahamwe akavuga ko icyangombwa muri uyu mwanya ari uko hoba gufasha abantu no kurwanya ikiza cy'inzara mwamenya ko perezida mohamed abdulahi farmajo wa somaliya aheruka gutangaza ko yihaye ikiringo cy'imyaka ibiri kugira abe yatugije umuhari al shabab perezida donald trump wa amerika nawe nyine aheruka gutangaza ko uturere turangwamwo turwaniramwo abagwanyi ba al shabab hari uturere turangwamo intambara kandi ko hatekanijwe ibitero byo gutuza uwo muhari perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yagiranye umubonano n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu w'uburusiya sergio lavrov kuri uyu wa gatatu mu biro vyiwe hano i washington dc bompi batangaje ko baganire ku bijanye n'akamaro ko gukorera hamwe kugira baheraheza amatata ari muri siriya perezida trump yavuze ko yiyemeje gukorana na leta yiwe kugira batore umuti w'amatati ari mu gihugu cya Ukraine iri ribaye irya mbere perezida Trump habonana n'umushikiranganji Lavrov w'Uburusiya kuva atanguye amabanga yo kurongora igihugu ku bwa perezida Trump ibintu ngo byifashe neza cyane kandi ngo bagiye gukora bishimishije ku bijyanye na Siriya tukiri hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump yatangaje kuri uyu wa gatatu ko ashikiye ingingo yafashe y'ukwirukana james comey mu mabanga yo kuyobora ibiro by'igihugu bigejeje gutohoza ku byaha fbi amenyesha ko baba abademokrate cyangwa abarepublikani bose batakaje icyizere kuri we icyizere kuri we avuga ko comey atariko atari karangura neza amabanga yiwe mike pence icegera cya perezida trump yashigikiye iyo ngingo mu kuvuga ko perezida trump yafashe ingingo ikwiriye mu gihe gikwiriye abanegura ingingo ya perezida trump yo kwirukana komi bavuga ko iyo ngingo ivyura ibibazo ku matohoza y'ibiro fbi ku bijyanye n'uko uburusiya bushobora kuba bwarivanze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka uheze muri leta zunze ubumwe za amerika ikindi ngo ni uko kandi abari bajejwe igikorwa cy'imyiyamamazo ya perezida trump bashobora kuba barakoranye n'uburusiya mwamenya kandi ko james comey yariko ashikiriza ijambo umugwi w'abakozi b'ibiro fbi muri leta ya california igihe yamenya ko yakuwe mu mabanga yiwe ingingo yafashwe na leta ya amerika yo guha ibigwanisha abagwanyi b'abakurde bagwanira muri siriya yateye icuka kibi muri turukiya binari yildirim umushikiranganji wa mbere wa turukiya yatangaje ko iyo ngingo batazoyemera avuga kandi ko amerika izi neza ko uwo mugwi ari umugwi w'iterabwoba umuhari w'abakurde usanzwe ukomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari wa leta ya kiyisilamu yamara leta ya turukiya iwagiriza ko ukorana n'umugambwe w'abakozi usanzwe utavuga rumwe na leta ya turukiya ingingo ya perezida trump ije inyuma y'amezi atari make perezida rajab tayip erdogan wa turukiya agabisha ku bijyanye n'imigenderanire ya amerika na turukiya gushika ubu kandi akaba atacarashikiriza kuri iyo ngingo adin sergen yahoze akora mu biro vy'uguserukira turukiya i washington muri, no muri iraki avuga ko iyo ngingo ataco izokonona mu migenderanire y'ivyo bihugu ko ari bibiri bivuye ku rugendo perezida uh, nako perezida wa turkiya atekanya gukora muri amerika hamwe kandi n'uko atacigeze ata, ata gitangazwa na turkiya ku rwego rwo hejuru
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari i kigali mu rwanda hateraniye inama yitwa taransifomu afurika ni nko kuvuga kuvugurura afurika iyo nama iriga ku buryo imijyi y'uyu mugabane wa afurika yakorera abaturage neza yifashishije ikoranabuhanga asumuta kaboyi araduha inkuru irambuye perezida wa repubulika niwe watangije iyi nama agaragaza ko umugabane wa afurika ufite imijyi ikura vuba ariko abawutuye batitabira kuyitura perezida kagame yunzemo ko gukoresha ikoranabuhanga neza ari ukuryifashisha mu kunoza ibyo afurika ifite igana ku byo yifuza perezida kagame yagize impanuro aho abitabiriye inama ya gatatu yiga ku ikoranabuhanga muri afurika We respond to these challenges right now. Let me remind all of us about a few key priorities. First, Africa has to be connected perezida kagame yagize ati imibereho myiza yacu mu bihe biri imbere izava ku buryo twitwara neza imbere y'ibi bibazo uyu munsi reka mbabwire ibintu bike mbona bikomeye icya mbere afurika yose igomba kugira ikoranabuhanga rya interinete kandi byashoboka rikaba iyihuta ku rugero rwo hejuru kuri ubu ariko imibare igaragaza ko iri koranabuhanga rikiri hasi abanyafurika makumyabiri ku ijana gusa nibo bagerwaho n'ikoranabuhanga rya interinete kandi hasigaye imyaka itatu gusa ngo tugere igihe twari twiyemeje ko bagomba kuba bageze kuri mirongo itanu ku ijana ibi bigaragaza ko dukeneye ubufatanye hagati ya leta n'abikorera umujyi wa kigali uri mu mijyi iharanira ibikorwa bishingiye gukoresha ikoranabuhanga abatuye umujyi wa kigali cyangwa abawukoreramo babwira ijwi rya amerika ko ikoranabuhanga ryaborohereje imirimo nanjye nk'umunyeshuri ikoranabuhanga ryaradufashije cyane kuko urabona ku nka manigaramu mazenge wanjye uba muri kenya yanyohereza amafaranga nyafata nyine bitangoye nkurikije igihe cya mbere navugana nkimenya ubwenge mbona ababyeyi bajya guhaha ukuntu umuntu yaba afite amafaranga mpaka bagiye ku iposita gusa byaroroshye ni ukuvuga ngo umuntu niba ari ahantu runaka ariko umuntu akaba ahuye n'ikibazo umuntu ashobora kumukemurira ikibazo atari uko bari kumwe cyangwa babonanye yaba mobayiro mani yaba nko kuri banki agasendinga amafaranga muri banki runaka ikwegereye ibyo byose ni ibintu byiza cyane mu rwanda ikoranabuhanga ryamaze kugera hirya no hino abakoresha telefoni zigendanwa bageze kuri mirongo irindwi na rimwe n'ibice bitandatu ku ijana abaturage benshi basigaye bohererezanya amafaranga bakoresheje uburyo bwiswe mobile money mu modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa kigali niho hashyizwemo interinete nubwo akenshi zidakora uko byatekerezwaga gusa ikoranabuhanga ryihuta mu mijyi mu cyaro ho riracyagenda buhoro mu rwanda murangire ridahagije ntabwo rigera ku bantu bose mu mujyi niho biboneka ariko mu cyaro ntabwo biboneka mu cyaro nta siberi kafe zihaba ntabwo riri mu cyaro kimwe nk'uko nko mu burezi abarimu bashoboye usanga abana rimwe na rimwe mu cyaro bapapana ntibabashe kubona materiyeri zikwiye ukurikije n'umubiri ikibazo cy'ibikorwa remezo mu rwanda no muri afurika muri rusange kiracyari ingorabahizi mu bidindiza ikoranabuhanga biteganijwe ko transform africa y'uyu mwaka izitabirwa n'abantu basaga ibihumbi bitatu barimo abakuru b'ibihugu uwa togo we wamaze kugera mu rwanda transform africa yateguwe na leta y'u rwanda ifatanije n'ubunyamabanga bwa smart africa bukorera mu rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika iyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi ikibazo cy'igitoro gikomeje kuba akayoberabahinga mu ntara z'uburaruko agaton rwasa icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko leta ikwiye kunagura imigenderanire yayo n'amakungu kugira ngo arekure imfashanyo no kureka abantu bose babishoboye kuzana ibitoro mu burundi umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze yaduteguriye inkuru mu ntara ya kirundo ku masitasiyo ane ari mu gisagara baheruka igitoro ku munsi wa gatandatu kuri sitasiyo imwe gusa ntabararikuriwe kunywesha ingendeshwa yiwe ngo yuzuze ababinyoye ico gihe bavuga ko vyaheze mu ntara ya ngozi kuri uwo wa gatatu haboneka umurongo muremure kuri sitasiyo bita kwa karufani yamara haboneka imodokari zitagira abashoferi umwe mu bashoferi atashimye kuvugira kuri mikoro yacu yavuze ko bamaze iminsi itatu batondeye igitoro kubera urukurukuru rw'uko gishobora kuza imuyinga igitoro cyabonetse kuri sitasiyo imwe umurongo w'imodokari wari muremure dutondeye igitoro kuva mu gitondo turi ngaha saa kumi n'imwe gushika n'ubu saa saba saa munani atatu turaronga eh? ntituzi ko tuza kukironga ahubwo igitoro bakizana rimwe mu ndwi rimwe mu ndwi kandi kugira ukironge ni ngorane nawe wahise ryari muto iyo nahashyitse kuva saa yine bashaka twugarira ko tutarashika kubera aya masaha ageze ngaha nanjye umurongo ukiri kure itangwa ry'ico gitoro ryabonekamwo imyidogo turiko turaraba ukuntu bariko baragitanga kandi icinshi bagicisha mu bibuni ikindi bagicisha mu bido aho kwizera ntubo kugira kubera usanga twebwe kugira dushikirwe cishi cigira mu bido ducina tukironka aha urumva induru nyene rigumiza ariko iyo tubonye documentation yaje ahubwo turashima tuvuga ati imana irakoze ko aje tugira iki turonka igitoro ariko iyo amaze kugenda ba polisi nyene baca bagira iki bacasura kuraba hirya kugira igitoro bakinyakura bagitwara gushika kuri uwa gatatu ibiciro vyaradugijwe cyane abagendesha imiduga yunguruza abantu mu gisagara ca muyinga baratanga insiguro y'iryo duzwa ry'ibiciro nkanje ndakiguze ikibuni bitanu bitandatu ntegezwa kuzimba abantu kubera nsanzwe nkorera mu cankuzo sino cyangwa ngira ibya biciro nyene bya bindi kandi nanje ndakiguze kizinze abakiriya nabo gaca bagenda baridogera abashoferi ngo turi babi turi babi naho ubwo natwe twagize iki twakiguze kizimvye basaba leta gukora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke ikintu dusaba nuko bakabikora bangene bakizana bakagigwiza ku masitasiyo kugira ngo kugira bakizana baze bagishira ku masitasiyo atandukanye imodoka ziye kwirwa zi- zitonze umurongo ku mabarabara nk'uko Eh, guverinoma ahubwo irabika itagendeka ikiraba ico yo- yofasha abanyagihugu kugira baronke ico gitoro kuko ata gitoro kihari nda buzima byose bica bihagarara Hmm? rero aba ngo ngaha twahejeje umunsi wose utondera igitoro atacu uronga Eh?
kuri izo ngorane rwasa agato icegera cya mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yatowe mu ntara ya ngozi aratanga intererano uyu munsi abarundi barabuze igitoro ibiciro byo kwiyunguruza byaduze kandi amikoro y'abarundi ntahe- ntiyahindutse imishahara ntikiduga ngo ni ukubera uko kwiyunguruza ku- ku- kudugijwe none abarundi babaye abandi leta iriko ikora iki ngo ibagarukire icyo gitoro ni kuki batoreka abashobora kukizana bose bakakizana aho kurondera yuko kizanwa n'umuntu umwe wenyine kunagura imigenderanire myiza n'amakungu yoba imwe mu nyishu rwasa agato n'icegera cya mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bari kwicarira ibibazo gusumba gutera ibibazo mu bindi uyu munsi uburundi imigenderanire n'amakungu yifashe gute icyo ni cyo cyari kuba barazishinga ti mbega dukora iki kugira ngo imigenderanire n'amakungu imere neza dukora iki kugira ngo imfashanyo twahora duhabwa n'amakungu zisubire zigaruke twumvire zin- ziniyongere gusumba aha mwomenya ko kwiyunguruza bisa n'ivyatanguye kugorana cane mu ntara z'uburaruko kiretse ko ibiciro vyiyongereye cane n'imiduga yunguruza abantu iboneka bigoranye mu ntara z'uburaruko mu burundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika murika murikira ukuri
mbega ukuri kusinda ikinyoma mbega ineza yosinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri dusubire mu rwanda ishyaka fdu inkingi riramagana iyicwa ry'umuyoboke waryo wo mu karere ka ngoma mu ntara y'uburasirazuba habarugira jean damascene mu itangazo yaraye ishyize ahagaragara fdu inkingi irasaba leta y'u rwanda kwita ku mutekano w'abanyarwanda bose mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye kuri iki kibazo na twagira yezu fabien undi muyoboke wa fdu inkingi wakurikiraniye hafi ikibazo cy'izimira n'iyicwa rya habarugira jean damascene Eh, ku wa gatanu w'iki cyumweru turangije eh, ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatanu ni mu gihe cy'ama saa kumi n'ebyiri n'igice bishyira saa moya eh, nibwo uh, umudemobe yitwa tosiri eh, yamuhamagaye ngo naze basinyane kontara yabumikira ko arashaka ko bagifatanya cyo kubaka ibiraro mu murimo Ah, yari kumwe n'umudamu we amubwira aho agiye kuva kuri ayo masaha kugeza ubu ngubu bongeye kumenya amakuru ye ahamaga duhamagawe na polisi yo mu karere ka bugesera kuri sitasiyo ya nyamata batubwira ko eh, umurambo wa habarugira jean damascene uri mu bitaro bya adeperi nyamata ni ukuvuga ko kuva ku wa gatanu wigishize kugera kuri iyi saha eh, tuvugana icyo umuryango we wamenye aha wavuze umugore we ari uko uwo mudemobe yamuhamagaye bikarangirira aho Eh, yamaze kumuhamagara agiye kuzagwa yagiye ntiyagaruka bigeza mu gitondo Eh, mu gitondo bahita bajya kuri kuri sitasiyo ya polisi y'umurenge wa remera kuvuga ikibazo ko kimeze Eh, bagezeyo barababwira bababwira ko eh, baba bagiye kugikurikirana ntibashirwa bajya ku kigo cya gisirikare cya kahuye hano muri kibungo Eh, bagezeyo uwi- uwo bita ayo mu mu ndimi z'imahanga ni uwo ushinzwe iperereza Eh, ara- arababwira ko ngo ngo yigiriye mu bugande nk'uko abandi bajya mu bugande ubwo hari ku wa gatandatu mu gitondo noneho bashyira kuri polisi ya ya- ya Reme- sitasiyo ya remera y'umurenge wa remera bababwira uko barabwiye baravuga bati mutegereze turababwira muzagaruke ku wa mbere mu gitondo tuba- abana tuzaba twagira andi makuru tumenya ku wa mbere mu gitondo bazindukira kuri sitasiyo ya polisi bajya kureba komanda ya polisi aribo bababwiye ngo bazagaruke bagezeyo birirwayo nta muntu uri kubakira ah, ari wa mukomanda ntabwo yigeze aboneka ngo ababwire ati twamubuze cyangwa ah, turacyashakisha birirwa babahagaritse aho ngaho tugeze mu masaha ya saa kumi n'imwe babona babiriyeho bafatanyira barataha mu gutaha bageze mu nzira niba ubwo ari umugabo utuye nawe hano mu murenge wa remera akagari ka kivu wabahamagaye ababwira ngo hari nimero zimuhamagaye zimubwira ko ni ayiwe ukuriye iperereza kuri sitasiyo ya polisi y'amata uko biri kose harasa nk'harimo urujijo kuba nk'uko bisobanuye umuntu yaravuye aho mu karere ka ngoma segiteri remera ku wa gatanu hanyuma umurambo ukaboneka mu karere ka bugesera i nyamata mu bitaro none se inzego ari iz'ubutegetsi ku rwego rwo hasi mu karere cyangwa se iz'iperereza aho ngaho hari icyo kugeza ubu zasobanuriye umuryango kugeza kuri uyu munsi ejo kuwa hashize kuwa kabiri inzego z'igisirikare ukuriye igisirikare w'umukoroneri hano mu karere ka ngoma na dipisi w'akarere ka ngoma n'umudisi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bahise bakoresha inama y'umutekano nimugoroba batanga bavuga ko kubera uyu habarugazanda amaseni ngo yari afite imyitwarire mibi ngo abuza abangamira ibikorwa bya leta gushyirwa mu bikorwa kubera ko hari igihe bigeze kuza kumurandurira imyaka y'ibishyimbo bihagararaho ababuza kubarandurira imyaka icyo gihe birasakabaka ariko bizakurangira gutyo buri niyo ngika bavuze ko badakomeza gukomeza kumwihanganira igihe kirekire bigaragara ko urupfu rwe bashobora kuba babufiteho amakuru abari bashinzwe kumurinda bakaba ahubwo rero bari mu gushimangira ko ari umuntu ugomba kwicwa amakuru amwe atugeraho avuga ko uh, damascene habarugira nawe yari umudemobe mwese n'umuryango uri umuyoboke w'ishyaka fdb inkingi ndetse n'umuryango we uwo baba bakeka mu rupfu rw'uyu damascene habarugira ninde uwo dukeka ku ikubitiro rya mbere kandi nk'uko bigaragara ni uyu teofili uyu teofili ku mirimo igaragara ni umuyobozi mu murenge wa remera ariko mu buryo bw'ibanga nk'uko bakunze kubikoresha ni nawe ukuriye iperereza mu murenge wa remera nk'umusivire ariko w'umudemobe bigaragara ko n'ikigaragara baragiye bayitanga ayo makuru kuri polisi kugeza kuri uyu munsi arakidagenga ngo ku wa mbere komanda ya polisi yamutumyeho amutumyeho ntiyaza ntibamufata kugeza kuri uyu munsi arakidegembya hanze kandi barabahaye amakuru ariyo mu muntu wamuhamagaye no kugeza kuri uyu munsi arakidegembya kandi n'ikigaragara nanone ntabwo byakumvikana ukuntu umuntu umurambo watoranye mu karere ka bugesera agahamagarwa na komanda sitasiyo ayiwo na sitasiyo ya polisi ya bugesera akamenya aho aturuka akamenya abantu bahamagarana icyo kibazo nagiye no kumureye kuri sitasiyo ya polisi nyamata ngezeyo batangira kuvuguruzanya nahamagaye ayiwe yanga ko tubonane mbaye amaso ku maso atangira kumbwira ngo ni indebe dijipo dijipo ahageze ati ni ibyangombwa kuko nabasobanurira babaza ukuntu babonye aho umuntu akomoka mbabaza uburyo babonye nimero telefone z'abantu bahamagaranaga bikabasanga nabo bakabura uburyo babisobanura ku izimira n'iyicwa ry'umuyoboke wa fdu inkingi habarugira jean damascene ijwi ry'amerika ryagerageje kuganira na polisi y'u rwanda ariko umuvugizi wayo ntiyitabye telefoni ye igendanwa
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda facebook voa radiyo yacu noneho siporo n'imikino
amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye inkino zo kwishyura kuri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu karere k'iburaya bita champions league mu rurimi rw'icyongereza zabandanije ku munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu mu rukino rwo kwishyura rwabaye ku munsi wa kabiri hagati y'umurwi juventus do turin wo mu butaliyano na as monaco wo mu bufaransa juventus yatahiye insinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cya as monaco igitsindo cya mbere cya juventus cinjijwe n'umukinnyi mario manzukic ku munota wa mirongo itatu na gatatu igitsindo cya kabiri cinjijwe n'umukinnyi daniel alves igitsindo cya kabiri cyinjijwe n'umukinnyi dani alves ku munota wa mirongo ine na kane ku ruhande rwa as monaco igitsindo cyonyine cy'uwo mugwi cyinjijwe n'umukinnyi kilian mbappe ku munota wa mirongo itandatu n'icyenda urukino rwa kabiri hagati y'iyo migwi rwabereye mu gihugu cy'ubutaliyano mu rukino rwa mbere mu bufaransa juventus yatsinze monaco ibitsindo bibiri ku busa ibyo bitsindo byinjijwe n'umukinnyi gonzalo iguayin umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi yombi juventus yunguruje n'ibitsindo bine kuri kimwe cya as monaco urundi rukino rwa kimwe cya kabiri rwabaye ejo ku munsi wa gatatu rwahuje imigwi atletico madrid na reado madrid yombi yo mu gisagara cya madrid muri espagne mu rukino rwa mbere reado madrid yatsinze atletico madrid ibitsindo bitatu ku busa ivyo bitsindo vyinjijwe n'umukinyi rurangiranwa cristiano ronaldo mu rukino rwa kabiri atletico madrid yatsinze real do madrid ibitsindo bibiri kuri kimwe ejo ku munsi wa gatatu ku ruhande rwa atletico madrid abakinyi binjije ibitsindo ni newgaz ku munota wa cumi na kabiri na antoine grisman kuri penalty ku munota wa cumi na gatandatu igitsindo cyonyine cinjijwe ku ruhande rwa real do madrid cinjijwe n'umukinyi isco ku munota wa mirongo ine na kabiri umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi uko ari ibiri real do madrid yunguruje mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya n'ibitsindo bine kuri bibiri bya atletico do madrid iyo migwi uko ari ibiri irazina inyuranye neza kubera iva mu gisagara kimwe cya Madrid kandi imaze guhura inshuro zitari nke haba muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne canke mu gikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'iburaya naho umugwi Atletico Madrid watsinzwe ku kibuga cyawo ibitsindo bitatu vyose mu rukino rwa mbere umumenyereza mukuru w'uwo mugwi Diego Simeone yari yavuze ko ibidashoboka ku yindi migwi y'umupira w'amaguru ari ibintu bishoboka ku vyerekeye umugwi wiwe yari yatangaje ko bazokora uko bashobora kose mu rukino rwa kabiri kugira binjize ibisindo bihagije bashobore kunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'iburaya yamara zinedine zidane umumenyereza mukuru w'umugwi reado madrid yari yatangaje ko batazorera amaboko mu rukino rwa kabiri ngo bibaze ko igikorwa cabo kizoba coroshe muri urwo rukino ahubwo yari yatangaje ko bazogerageza gusatira muri urwo rukino kuva rugitangura yari yatangaje ko bazokwitega urukino rutoroshe na gato mu rukino rwo kwishyura n'umugwi atletico madrid rwabereye ku kibuga vincent calderon kitoroshe gukiniramwo urukino rero rwo kwishyura hagati y'iyo migwi ibiri ntirwari rworoshe na gato nk'uko umugwi real do madrid wari uvyiteze atletic madrid yagerageje gusatira uko ishobora kose yamara umuzamu wa real do madrid kile navas yavyifashemo neza cyane urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya ruzobera mu gisagara cya cardiff muri pays de gal ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo ubu muri aka kanya ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu itangazo ryasohowe ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umuryango w'ubumwe bwa buraya ubuserukizi bw'ubudage ubw'ubufaransa ubwa leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ubuserukira ubuswise muri cade aho bose barashikirije amakenga bafise ku ihagarikwa ry'abakora mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri cade abateye umukono kuri iryo tangazo bagize bati turafise impungenge ku badaharanira inyungu za politike muri cade bafungwa kutaronka amakuru y'ivyo baregwa hamwe n'uburyo bafunzwemwo dusaba ko agateka kabo kubahirizwa na cyane cyane bagahabwa uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro vyabo ivyo akaba ari bimwe mu bigize inkingi za demokarasi iryo tangazo ryaje rikurikira amakuru yatangajwe mu ijoro ryo kuwa cumi na rimwe ukwezi kwa kane nyene yavuga ko imodokari zibiri zarimwo abanyororo baharurwa hagati ya mirongo umunani na batandatu n'ijana zatewe n'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bicamwo umunani muri abo bapfuye hakaba harimwo abantu umunani bagirizwa iyicwa ry'umwishwa wa perezida Idris Deby mu kwezi kwa mbere abasinye kuri urwo rwandiko bashikirije kwico gitero kuri iyo miduga cakurikiwe n'iyicwa ry'abo banyororo biteye amakenga bakizera ko ababikoze bazofatwa bakarengutswa imbere y'ubutungane bwa Chad leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'abandi bateye umukono kuri urwo rwandiko batera intege leta ya Chad bayisaba kubahiriza agateka abanyagihugu bahabwa n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano mpuzamakungu iyo leta nyene yateye ku mukono ari navyo amahoro n'umutekano bikomokako
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti z'ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi